muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindo basuhuza murabizi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndetse no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu
icya mbere ni uko dusaba ko leta yakwegereza abantu amazi meza icya kabiri twumvise yuko ingona imwe yishwe nabyo byatubabaje kuba ingona yakwicwa kandi irashwe n'amasasu kandi ari ibidukikije uyu ni frank habineza umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije byo mu rwanda ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo n'inama y'urubyiruko rw'afurika y'uburasirazuba na afurika y'amajyepfo inama iri arusha muri tanzania ku kibazo cy'amatora mbere yaho ariko Ernest wiriwe mwiriwe ni ku rubanza tugezeho amakuru yo hirya no hino muri make mbese ingingo z'ingenzi n'izihe ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi muri rusange reka tuzihere hano muri amerika aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaze kujyana mu nkiko perezida donald trump na guverinoma ye ku cyemezo bafashe cyo gukumira abihinduje igitsina mu ngabo za amerika aha bakaba bavuga ko bihabanye n'itegeko nshinga rya amerika muri afurika kandi ibitangazamakuru byo ku mugabane w'uburayi byatangiye gushyira mu majwi igihugu cy'ubutaliyani guha imfashanyo zirimo intwaro ingabo za libiya ngo zihagarike abimukira banyura muri iki gihugu berekeza ku mugabane w'i burayi turerekeza no mu gihugu cya ngora nyuma y'iminsi mike iki gihugu kibonye perezida mushya abatuye iki gihugu baravuga ko bamutezeho impinduka ku kibazo cy'ubushomeri n'intera ikabije iri hagati y'abimukira y'abakire n'abakene muri iki gihugu
ngayo rero amakuru yo hirya no hino mu magambo make Ernest ugeze agiye kubagezeho mugume ku maradiyo yanyu cyangwa se mujye no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com mukurikire rero amakuru arambuye
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira reka duhere hano muri amerika imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yajyanye mu nkiko perezida donald trump na guverinoma ye ku cyemezo bafashe cyo gukumira abihinduje igitsina mu ngabo za amerika aba bavuga ko bihabanye n'itegeko nshinga rya amerika mu kwezi kwa karindwi nibwo perezida donald trump yashimangiye ko nta muntu n'umwe wihinduje igitsina wemerewe kwinjira mu gisirikare aha yavugaga ko nta mafaranga amerika ifite yo kubatangaho mu bijyanye n'ubuvuzi kuva ku wa gatanu ushize nibwo ibiro bya perezida donald trump byandikiye minisiteri y'ingabo pentagon biyisaba gutangira gushyira mu bikorwa iki cyemezo iki cyemezo giha uburenganzira minisiteri y'ingabo gukumira abihinduje igitsina bari mu gisirikare kujya mu butumwa bw'akazi guhagarika ubufasha mu buvuzi bahabwa no kutemerera abashaka kwinjira mu gisirikare barihinduje igitsina iki cyemezo kije gihindura icyari cyarashyizweho na perezida obama cyabemereraga gukora aka kazi nk'abantu basanzwe nyuma y'imvururu uh, zahitanye abantu mirongo itatu n'umunani ubu twamaze kwerekeza mu gihugu cy'ubuhinde umuhanzi w'umuhinde rurangiranwa mu njyana ya guru gurmet ram rahim sai yakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri azira gufata ku ngufu abagore babiri urubanza rwabereye mu gace ka Lohtak mu majyaruguru y'intara ya Haryana mu gihugu cy'ubuhinde agace kari kakajijwemo umutekano cyane uru rubanza rwari urubanza rwari rwaciwe kuwa mbere rwo rwaciwe kuwa gatanu mu mbabarire w'icyumweru gishize rukurikirwa n'imvururu z'abafana b'uyu muhanzi batwitse inyubako zitandukanye za leta ndetse hanicwa abantu mirongo itatu n'umunani kuri uyu wa mbere uru rubanza rwongeye gusubirwamo ndetse uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu y'amavuko ahamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu abagore babiri bivugwa ko bari abafana be aha yahise akatirwa gufungwa imyaka makumyabiri kugeza ubu umutekano urarinzwe cyane mu duce twa Haryana na Punjab tuzwiho kugira umubare munini w'abafana b'uyu mugabo. Gurmeet Ram Rahim Sai yamenyekanye cyane mu muziki, muri filime ndetse no mu bikorwa byinshi by'ubugiraneza muri iki gihugu dore ko anafatwa nk'umwe mu byamamare bikize mu gihugu cy'Ubuhinde. twerekeje no ku makuru avugwa muri afurika ibitangazamakuru byo ku mugabane w'i burayi byatangiye gushyira mu majwi igihugu cy'ubutaliyani guha imfashanyo zirimo n'intwaro ingabo za libiya ngo zihagarika abimukira banyura muri iki gihugu berekeza ku mugabane w'i burayi ikinyamakuru middle east eye cyo mu mujyi wa londres mu bwongereza gishinja ubutaliyani kugira uruhare mu bwambuzi bukorerwa abimukira iki kinyamakuru kivuga ko ubutaliyani butanga imfashanyo ziganjemo n'intwaro ku ngabo zo mu gace ka Sabranta umujyi uri mu birometero mirongo inani uvuye mu murwa mukuru Tripoli ibi kandi bishimangirwa n'igabanuka ku kigero cya mirongo inani na gatandatu ku ijana ry'abemerewe ubuhunzi mu butaliyani ugereranyije n'ukwezi gushize ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters nabyo bishimangira ko umubare w'abimukira bahagaritswe bakanamburwa n'abitwaje intwaro mu gihugu cya Libya wiyongeye cyane muri uku kwezi kugeza ubu umuvugizi wa leta ya Libya yanze kugira icyo atangaza kuri aya makuru nubwo ku cyumweru gishize hari hatangajwe ifatwa n'itabwa muri yombi rya Fahmi Salim Musa bin Khalifa uyu nguyu yari yarahawe akabyiniro k'umwami w'abashimusi twerekeje no mu gihugu cya Angola nyuma y'iminsi mike Angola ibonye perezida mushya abatuye iki gihugu baravuga ko bamutezeho impinduka ku kibazo cy'ubushomeri n'intera ikabije iri hagati y'abakire n'abakene muri iki gihugu Angola ni kimwe mu bihugu by'Afurika gikungahaye ku mutungo kamere by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli. Gusa nanone kiri mu bihugu birimo ubukene bukabije, ubushomeri n'intera nini hagati y'abakene n'abakire. Kia Paulo Fe, uh, Feliciana umucuruzi w'ibiribwa mu murwa mukuru Rwanda waganiye n'ijwi ry'Amerika avuga ko bahangayikishijwe cyane n'ubukene. Feliciana asaba Perezida Joao Lourenço kugira icyo yakora Uh, kuri iki kibazo perezida Joao Joao Lorenzo yatowe asimbura ku butegetsi mugenzi we Jose Eduardo dos Santos bava mu ishyaka rimwe rya MPLA Dos Santos yagiye anengwa cyane kutagira ingamba zihamye mu micungire y'umutungo w'igihugu uh, mu myaka mirongo itatu n'umunani yose yamaze ayobora Angola radiyo ijwi ry'amerika niyo ukomeje gukurikira twerekeje mu gihugu cya kenya kuri uyu wa mbere ho urukiko rw'ikirenga rwa kenya rwatangiye kumva ingingo z'abarwanashyaka b'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nasa uh, bashingiraho bavuga ko bibwe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka tariki ya munani z'ukwezi gushize nibwo komisiyo y'amatora muri kenya yemeje ko uhuru kenyatta yatsinze amatora atowe nka n'abanyakenya basaga miliyoni imwe n'igice ibi ntibyakiriwe neza n'abari bashyigikiye umukandida Raila Odinga bamaganiye kure ibyavuye mu matora ndetse bahita banatanga ikirego ku rukiko rw'ikirenga kuri uyu wa mbere rero nibwo hatangiye kumvwa ingingo z'abarega nk'uko byashimangiwe na Isaac Lanawora uh, uyobora uru rubanza tukiri muri Kenya kandi iki gihugu nacyo uh, cyashyizeho itegeko ribuza rikanahagarika ikoreshwa ry'amashashi yangiza ibidukikije muri iki gihugu nyine ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije gifatanije n'izindi nzego za leta cyatangiye ubukangurambaga mu murwa mukuru Nairobi basobanurira abaturage ububi bw'aya mashashi kugeza ubu hashyizweho ibihano kuzayafatanwa birimo birimo gufatwa birimo gufungwa n'ihazabu ishobora kugera ku bihumbi mirongo ine by'amadolari y'Amerika iki cyemezo nticyakiwe neza n'inganda zisanzwe zikora amashashi uh, bemeza ko bizabuza imirimo abarenga ibihumbi mirongo itandatu mu bigo birenga ijana na mirongo irindwi mu gihugu hose Kenya ifashe iki cyemezo ikurikira u Rwanda, Tanzania, Uganda na Malawi nubwo bimwe muri bihugu byo bitashizemo imbaraga nyinshi mu kurwana aya mashashi
Ernest tugeze urakoze kuri aya makuru mu kanya tugiye gusoza uratwibutsa ingingo zayo nshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero ku maradiyo yanyu mushobora no kujya kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru mu biyaga bigari mu rwanda umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza arasaba ko kwica ingona zo mu ruzi rwa nyabarongo bihagarikwa ahubwo inzego zibishinzwe zigashaka ubundi buryo bwo kuzibuza kurya abaturage asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru hashize iminsi havugwa abantu bicwa n'ingona bajya gushaka amazi mu ruzi rwa nyabarongo nyuma y'urupfu rw'ingona imwe bivuga ko yahitanywe n'amasasu yarashwe n'abapolisi bwana frank yabineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabwira ijwi rya amerika ko iki ari igikorwa kigayitse kuri we ngo ahantu ho kuba ku ngona ni mu mazi kandi naho zicira abaturage biganjemo abagiye kuvoma habineza yavuze ko leta ikwiye gufata ingamba zibuza abaturage kuvogera nyabarongo icya mbere ni uko dusaba ko leta yakwegereza abantu amazi meza icya kabiri twumvise yuko ingona imwe yishwe nabyo byatubabaje kuba ingona yakwicwa kandi iraswe n'amasasu kandi ari ibidukikije turumva yuko hagumye kubaho umurongo umwe ufatika ku buryo bwihuta ubu icya mbere ni uko bashyiraho imitego kuri nyabarongo hose bakazitega ku buryo akantu bita agatimba sinzi ukuntu bakita n'udutimba ku buryo ntabwo yego birahenze ariko birarutaho kugira ngo zice cyangwa zice abanyarwanda badushake batuzitire aho hantu hose zikekwa kuba ziri ze kuba zasatira mu mirima y'abaturage icyo nicyo cya mbere cyakwihuta mbere y'uko amazi abageraho icyo gikorwe mu mpera z'icyumweru gishize ibinyamakuru byo mu rwanda byagarutse cyane ku kibazo cy'ingona hagiye humvikana ibitekerezo by'abaturage binyuranye bamwe basaba ko iki kibazo cyarangira ingona zikicwa abandi bakumvikanisha ko nazo zikwiye kubaho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane humvikanye kuri radiyo imwe yigenga umuyobozi w'ikigo nyarwanda gishinzwe kurengera ibidukikije madamu koreta ruhamya asaba ko izi ngona zidakomeza kwicwa buriya no kwica inyamaswa kuriya ishobora gutuma n'izisigaye zigira umujinya cyane ntabwo ari cyo gisubizo kirambye kandi natwe turabizi ko atari cyo gisubizo kirambye mu by'ukuri cyafashwe kugira ngo abaturage babe bumve ko hari ikintu leta nayo yakoze n'inzego z'umutekano ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo gisubizo kirambye iryo sesengura igakorwa tukamenya neza ese ubundi ahandi bikorwa bite kuko ntabwo ariho hambere n'ahandi hose ingona zibamo mu mazi amazi niyo niyo environment y'ingona of course nta n'ahandi yaba ntishobora kuba ahantu humye uyu muyobozi yatangaje ko ikigega cya leta gishinzwe guteganyiriza impanuka cyatangiye kugirana ibiganiro n'imiryango yabuze ababo bishwe n'ingona kugira ngo bagenerwe impozamarira abaturage bose iki kibazo bakibona gute na basanzi wabo mu murenge wa runda ni mu nkengero z'umugezi wa nyabarongo ni bamwe mu bakoresha amazi y'umugezi wa nyabarongo ndetse banakoresha uyu mugezi bambuka bashaka guhahirana n'abo hakurya twashyikira ko bazikuramo bakareba pariki bazishyiramo noneho zikaguma aho ngaho abantu batahagera wari wayibona n'umunsi n'umwe n'ubu mbwiye nagera nkayikwereka urabona hano hari ibyatsi mu ruzi hano hari ibyatsi mu ruzi hepfo yaho kuri iyo migano ibiri biri kumwe neza niho iri reba hariya hari amazi munsi yacyo hari agatoya niho iryamo kongere n'ubundi ndora umusare hariya nazitinya gute se kandi nkorera mu mazi none se ubwo ntufite ubwoba ko zishobora kuza zikagufata mu bwato none se ubundi imibereho y'umuntu habaho ayikura natwe tuyikura mu mazi ubwo rero ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ukorera mu mazi ntubwo icyagufata cyagufata aho kugira ngo wicwe n'inzara wakwicwa n'ingona twebwe dufata yuko wenda bazishyira ahantu hihariye zifitiye akamaro rema abaturage nta kamaro zibamariye nubwo bidukikije ko bazijyana no mu kagera na hehe mwebwe mushyigikiye gukomeza zakomeza zikicwa nk'izo zariye abantu bakazishe nkuru rema ahubwo yo nigire cyangwa se niba ibona yuko yenda ariko iyo ibyo biturusha agaciro nyine ubwo ni uko bimeze ariko babona yuko umuntu afite agaciro bagakwiye mu izo ngona bakazitwara cyangwa bakareka bakazica kandi natwe baduhaye uburenganzira twazitega tukazica abaturage babwiye ijwi rya amerika ko bishimiye icyemezo cya leta cyo kuba bagejejweho amazi meza mu kwezi gutaha kwa cyenda ikibazo cy'ingona cyatangiye kumvikana mu rwanda mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka aho uwitwa nyiramakaniye umubyeyi w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko wari utuye mu mudugudu w'abatwa mu kagari k'akavumu umurenge wa mageragere mu karere ka nyarugenge yishwe n'ingona imufatiye mu ruzi rwa nyabarongo yagiye kuvoma agasiga umugabo n'abana bane ntibyateye kabiri mu kwezi kwa munani uyu mwaka umugabo witwa Tugirimana Jean Pierre nawe yishwe n'ingona mu gitondo agiye kuvoma hari mu kagari ka Mageragere naho agasiga umugore n'umwana umwe usibye abaturage ba Mageragere muri Nyarugenge mu karere ka Kamonyi naho humvikanye amajwi y'abaturage yemeza ko ingona zibahekura ni ikibazo kitigeze kivugwaho rumwe n'inzego za leta ndetse n'abaturage ubwabo kugeza ubu nta muti urambye uraboneka uzabasha guhangana n'iki kibazo asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali Asumta Kaboyi reka Eric bagira ubusa akwakire atubwire uko abanyarwanda bavuga ko ibikorwa ibikorerwa mu Rwanda mu gihugu cyabo rero bihenda kurusha ibiva mu mahanga ibi babimubwiye asuye imurikagurisha mpuzamahanga rikomeje kubera i Kigali Eric umwanya ni uwawe nk'ibi ngibi urabibona bikoze mu byatsi ibi ngibi nabigurishije bo hanze gusa narabizanye bigura bo hanze kugeza uyu munsi twebwe tukibohera kubika amasorori urabona iki ni icy'amasorori matoya iki ni icy'amasorori manini madame agnès nyiransengiyumva arasobanurira ijwi rya amerika ibikoresho biboshye mu byatsi bikorerwa mu rwanda kuri ubu uyu mubyeyi ari mu cyanya kiri kuberamo imurikagurisha mpuzamahanga igikondo mu mujyi wa kigali ni imurikagurisha rimaze icyumweru riba ubutegetsi bufiteho intumbero ikomeye yo gutuma ibikorerwa mu rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga kimwe n'abandi baganiriye n'ijwi rya amerika nyiransengiyumva wo mu karere ka ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda yemeza ko ibikorerwa mu rwanda abanyarwanda batabyitabira uko bikwiye igiciro cy'ibi bintu byacu urabona ko mu mahanga ikintu kingana gutya gishobora no kugeza mu ijana ibihumbi ijana cyo hanze gikora aka kazi ariko ari icyo hanze ariko twewe ni ikinyarwanda kiri ku bihumbi makumyabiri gusa iki kinini iki gitoya kiri kuri cumi na bitanu mu myaka cumi n'irindwi bamaze muri koperative y'ububoshyi bw'ibikoresho bitandukanye nubwo nta bintu bihambaye batangaza bamaze kugeraho muri koperative y'ububoshyi byafashije buri umwe mu banyamuryango mu kwiyubaka tumaze kugera ku gipimo cyo kwiteza imbere dufatanya n'abagabo bacu kubaka urugo dufashanya kurera abana twishyura mituweli dufatanyije tugahaha cyangwa se tukagura itungo mu rugo ibyo byose byatuzaniye n'umutekano mu ngo zacu umwari asumuta wa mariya nawe ari kumurika diva yakora mu mbuto zitandukanye zirimo inanasi na beterave yemeza ko guseta ibirenge ku banyarwanda bibona mu bikorerwa iwabo bikiri imbogamizi ku bari mu mugambi wa made in rwanda ntabwo made in rwanda abanyarwanda barayiha agaciro cyane ariko ababigura bashaka kugira ngo bumve koko wayini yo mu rwanda uko imeze bagaruka kungurira bambwira bati nta kintu ziriya ziva South Africa ziyirusha iyo mu Rwanda niyo nziza cyane ni imbogamizi tukirwana nayo ariko bizagenda bishira batangiye kugenda babyumva uh, impamvu batabyiyumvamo cyane ni uko twamye tumenyereye gukoresha ibintu bituruka hanze ibiciro biba bihagaze bite ugeranije n'ibikorerwa hanze uh, ibiciro biba biri hasi cyane kubera ko wine zikorerwa hanze uh, ziba ziri ku mafaranga ibihumbi icumi ibihumbi umunane ngengera guhera kuri bitatu kuzamura ibi binemezwa na madame christine gatabazi wo muri koperative tugane heza mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda ushimangira ko abanyarwanda bataragira umuco wo guteza imbere iby'iwabo nk'ubu dufite amashati tudoda yo mu bitenge yo mu cyi ariko araza wamubwira uti ni ibihumbi birindwi oya akajya kugura inyakenya igura bitatu ya nyakenya arayikubita mu mazi ayifure rimwe niba yari umukara ihinduka umweru niba unguriye agaseke kamwe kakagura amafaranga ibihumbi bitanu buriya ubu nguriye mituweli uba wishyuye umwana wanjye ishuri uba umpaye gira inka kuko impamvu nyitagira inka niba uguze kamwe mukakagura mukatugura muri benshi ntabwo nzajya gusaba yanga sinzajya gusaba ya mituweli nzabyigurira bamwe mu banyarwanda babwiye ijwi rya amerika ko impamvu bagiseta ibirenge mu kugura ibikorerwa mu rwanda ari uko ibiciro byabyo biri hejuru mpamvu ushobora kubaza wenda nk'umupira wa made in rwanda kuva guceka nk'ibihumbi birindwi cyangwa bavuze ngo dimiri kandi wajya nyine nko mu mujyi wabuze umupira bakuguca nka turamiri cyangwa sentimiri ibyo ni byo bituma museta ibirenge mu kugura iby'iwanyu
nibagabanya ibiciro tuzateza igihugu cyacu imbere niba batakigabanya urumva ntabwo wajya kwishyura ibya menshi kandi hari ibya make abakorera ibyabo mu rwanda bo basanga ibiciro bidahanitse bakagira icyo basaba abanyarwanda bagenzi babo bivuga ngo rero natwe ibintu byacu ntabwo ari bibi nta nubwo tuvuze ngo mubige kuko bidakenewe bigure ari uburyo bwo kuntera inkunga uburyo bwo kugira ngo nanjye ntere imbere kuko nanjye nintera imbere muri ka kazi kanjye nkora nzaba mfitemo wenda abo ntunze niba nkoresha abantu batanu ni ukuvuga ngo abantu batanu n'abatunze wenda abandi batatu mu rugo cyangwa abandi batanu numva ibyiza bakabaye abantu bumva ko guteza umunyarwanda imbere ntabwo ari ukumuha amafaranga ngo akore ni ukungurira igihangano cyanjye ubutegetsi nabwo bushyigikiye gahunda ya made in rwanda butangaza ko ibiciro ku bikorerwa mu rwanda ari gahunda bufiteho intumbero ko izaba intandaro yo kugabanya umubare utari muto w'abadafite akazi mu rwanda biganje cyane mu rubyiruko kandi bukavuga ko iyi gahunda izahaza abanyagihugu byaba na ngombwa bagasagurira n'amahanga biragaragara ko kuko hakiri inzira ndende ngo iyi gahunda ibashe kuba yagera ku gipimo ubutegetsi bwifuza aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
noneho tujye arusha muri tanzania hateraniye urubyiruko rwo mu mashyirahamwe y'urubyiruko n'imitwe ya politiki byo mu bihugu bya afurika y'uburasirazuba na afurika y'amajyepfo ikoraniro ryatunganijwe n'ishami rishinzwe urubyiruko mu muryango w'ubumwe bwa afurika intumbero ni ukwigisha urubyiruko kugira uruhare mu matora y'ibihugu byabo aho gukoreshwa n'abanyepolitiki mu kwanga ibiva mu matora no kugira imyigaragambyo Pierre Claver niyo nkuru arakurikira iri korana araduye inkuru ibisata bibiri by'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika icugwaruka n'ikirabi byerekeye intwaro rusangi bibona ko ugwaruka rudaterereye mu kubaka ibihugu byabo ingufu zabo zica zikoreshwa mu gusambura mu nama ibyo bisata byatunganirije ugwaruka ruturuka mu bihugu bya afurika y'ubuseruko hamwe na afurika y'amajepfo ubuserukira ubumwe bwa afurika yamenyesheje ko ugwaruka rubwirizwa kugira uruhara mu matora mu nzego zifata ingingo hamwe no mu iterambere rirama ambasaderi Salah Hamad atwara igisata c'intwari bereye ahamagarira urwaruka kudasambura inyubakwa rusangi nk'amavuriro n'amashuri naho rwoba ruri mu myerekano as the majority of the continent youth must have um, a role to play ati nk'igice kinini cy'abantu bari muri afurika urwaruka rubwirizwa kuba imboneza no kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora meza mu bihugu byabo atari aho twaba dukumiriye kandi twigije inyuma izindi nguvu zikomeye naho byoshika hakaba hari impamvu zikomeye zo kugira imyerekano duhamagarira urwaruka kubikora mu mahoro kuko niho boshika ku mpinduka bifuza iyo urwaruka rugiye mu ibarabara rukazibira rugaturira inyubakwa rusangi nibo baba bariko bari bisamburira ko ntibibaze ngo bari kubababaza leta oya erega leta nitwebwe nyine ni ubwo rwaruka ni abana n'abakenyezi iyo babikoze bamenye ko bariko batema ishami ry'igiti bicaye ko uko gusambura inyubakwa rusangi ubuserukira urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mu burundi rwitwa imbonerakure amenyesha ko yabyiboneye bikorwa n'urwaruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere n'inyuma y'amatora mu gihugu ciwe nzambimana fridolin avuga ko ahanini ubukene no kubura akazi bituma urwaruka ruta umwiheburo maze rugakoreshwa n'abanyepolitike icyo kintu gikunda kujyana cyane ni ukubura ubuzihe kuko iyo urwaruka iyo umuntu adafite akazi iyo abonye umuntu uwo ari we wese amuha iki abona amuhaye iki igikorwa gishobora kumwinjiriza amafaranga cyangwa gishobora gutuma uwo munsi abaho aragikora atarinze kwiyumvira byinshi nibyo nyine kuko twarabibonye muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho wasanga abantu bariko barasambura amabarabara bacamwo bariko baraturira ajyamapoto elegitike bariko baraturira imiduga itwara abantu bariko abantu bakabloka amayira kugira ngo abana ntibaje kwiga mu bisanzwe nimba abantu bakeneye gukora revolution la revolution ntiyari ikwiye gutuma abantu bumva ko bari menase la revolution on la mène pas uh, mu gusambura les infrastructures publiques kuko uri kurasambura wongera uturira ubuza abantu gukora ivyo ivyo bateza gukora kugira ngo bateze imbere imiryango yabo ngire biteze imbere sinibazo yuko ico ari cyo gihe Afrika igezemwo canke ibihugu vyacu bigezemwo mugenzi we atwara urwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi mu Rwanda FPR inkotanyi bari mwabo Jean Claude we wabona ko bishoboka kugwaruka gwirinde inyigisho mbi ruhabwa n'imigambwe barimwo usanga ko enda inyigisho duhabwa akenshi usanga tuzihabwa mu mitwe ya politiki tubarizwamo kandi mu mitwe ya politiki habamo iyo bivuga ngo ni opposition hakabamo n'indi uvuga ngo ni ishyaka riyoboye rimwe na rimwe ugasanga ibyo baboneramo urubyiruko ruboneramo opposition bitandukanye cyane bisenya bimwe bishobora no kuba ari byiza mu mashyaka ayoboye rimwe bikaba ari byo rero bituma nyuma y'amatora iyo habayemo gutsindwa hagati y'abahanganye urubyiruko rushishikarizwa bashingiye kuri za nyigisho mbi bahawe ugasanga bagiye mu kavuyo basenya igihugu ntabwo bibereye kandi hari icyizere ko bizagenda bihinduka hari ingero nyinshi aba ubwo nafatira yenda ku rwanda yaba na kenya urabona ko nubwo habayemo ibibazo ariko ntabwo wabigereranya no mu matora yashize ku buryo ubona ko hari icyizere hari n'intambwe igenda iterwa urwaruka rurenga ijana rw'imboneza uruserukira amashyirahamwe yigenga y'urwaruka uruserukira imigambi itandukanye cyane cyane iri ku butegetsi hamwe n'abandi nibo bariko barahabwa inyigisho zo kubaka ibihugu byabo mu minsi itatu bazomariya rusha muri tanzania bitekanijwe ko bazoshika ku cyo byise urupapuro rw'inzira mu kubaka afurika bahereye mu kwitanga kugira ngo amatora agende neza mu bihugu byabo byekarabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
tuva rusha tugiye johannesburg muri afurika y'epfo harabera irushanwa ry'ubwiza rya miss w'umugabane w'afurika ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ryatangiye kuri makumyabiri na kane y'uku kwezi uburundi buhagarariwe na ingabire ange bernice ernest mwaganiriye kandi ni ibintu ukurikira iri murika nanjye ngo imurikagurisha ubu bwiza bari barimo barushanwa johannesburg wabitubwiraho iki kuva tariki makumyabiri n'enye ku kwezi mu mujyi wa johannesburg mu gihugu cy'afurika y'epfo harabera amarushanwa y'ubwiza ahuje abakobwa bavuye mu bihugu bitandukanye bya afurika bahatanira ikamba rya miss w'umugabane wa afurika cyangwa miss africa continent umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubusanzwe aya marushanwa yagombaga kwakirwa n'igihugu cy'u rwanda ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma ndetse n'impamvu zo kuyajyana muri afurika y'epfo ntizatangazwa ingabire ange bernice w'imyaka makumyabiri n'ibiri niwe uhagarariye igihugu cy'u burundi uyu yabaye miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kiganiro ku murongo wa telefone yatubwiye byinshi ku rugendo rwe ndetse n'icyo yisabira abarundi muri rusange kuva nshika byose bigenda neza turi kumwe n'abandi bakobwa bavuye mu bihugu bitandukanye bya afurika ku mugabane afurika hari abo tutinziriye bataraza kubera ko bahuye n'ibibazo bitandukanye mugani bajya yuko hazogera umunsi mukuru itariki zibiri umunsi wa finance bose bashitse hama ubu byose ko bigenda neza turiko turitegura twimenyereza gutambuka tugira amafoto twimenyereza kuvuga kugira amatavi ubunye imyiteguro ikigenda abarundi baragushyigikiye kugira ngo barebe ko wazegukana iri kamba rya miss wa afurika uh, urabona bishoboka uh, ego ndiyo ajya ko bishoboka kubera ko bon ko n'ibya mbere byashobotse nkatahukana ikamba rya miss buhunzi n'ibindi nizera ko bishoboka nzi ko ndakora uko nshoboye hama ibisigaye imana izo bifashamo nicyo ukeneye ku burundi cyane cyane ko wagiye aho muri afurika y'epfo uhagarariye igihugu cyawe icyo nabasaba ahanini ni uko bontora hari amatora ariko araba kuri interineti kuri site ya miss africa abakoresha nk'imbuga za instagram cyangwa kuri facebook iriko iyo site batorako hama abarundi nabo bari muri afurika y'epfo nabahamagara cyane kutuza ko ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda ni johannesburg ahantu hitwa doveni hotel bakaza kunshigikira kuko novuga biratanga inguvu urabona ko ushigikiwe hama bigatuma ukora uko ushoboye kugira navuga ubuhesha igihugu cyawe iteka cyubahiro kugeza ubu amatora arakomeje ushobora nawe guha amahirwe ingabire ange bernice ubwo twavuganaga wari uri ku mwanya wa cyenda biteganijwe ko nyampinga w'umugabane wa afurika cyangwa se miss continent umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi azamenyekana ku itariki ya kabiri z'ukwezi gutaha kwa cumi tubibutse ko igihugu cy'u rwanda kidahagarariwe muri ayo marushanwa
Ernest wigeze iwe rero komeza noneho vuba vuba cyane utwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru urakoze tomasi twababwiye ko igihugu cya kenya nacyo cyamaze gushyiraho itegeko ribuza ndetse rikanahagarika ikoreshwa ry'amashashi yangiza ibidukikije muri iki gihugu tubabwira ko kandi kuri uyu wa mbere urukiko rw'ikirenga rwa kenya rwanatangiye kumva ingingo z'abarwanashyaka b'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ya nasa bashimangira ko bibwe mu matora hano muri amerika twababwiye ko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaze kujyana perezida donald trump ndetse na guverinoma ayoboye mu nkiko babaziza kuba barashyizeho itegeko rikumira abihinduje igitsina kwinjira mu ngabo za amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ernest ugeze iwe urakoze kuri ayo makuru ku buhanga bw'ibyuma hari fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe na thomas kamirindi turabashimiye rwose byimazeyo mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika murakarama